Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 2225 fi 31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. kibxataa adoolessanlaa bajjii 25 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
kan oduu dubbisu antuu jubee horaati mataan oduu waaltaa man suuqilee hedduu mancaase.
haalli qabinsa mirga dhala namaa eertiraa keessaa nu wayyoofnee jedha qorataan addaa akka tokkummaa mootummootaa wallagga lixaa aanaa digga keessatti namoonni shan. sababaa tokko malee hidhaman jedhu maatiin isaanii aangawoonni aanaa sanaa garuu namoonni kun sababaa hokkaraa Itoophiyaatti namoonni dhibee kooleeraan qabaman dhibba saddeetiif torbaatamii tokko ga'uusaa inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Waaltaan gabaa shawaabar kan hararitti argamu keessatti balaa ibiddaa dhaqqabeen suuqileen dhibba sadii ol manca'uun ibsamee jira. Waaltaa sana keessatti daldaltoonni argaman kana dura bara kuma lamaaf lama keessa balaa ibiddaa dhaqqabeen qabeenyaa isaanii dhabanii keellaa humna ibsaa keessatti bakki kennameefii hojjetaa akka jiran yoo ta'u keellaadhuma kana keessatti irra deebuun bara kuma lamaaf torba ibidda ka'ee akka ture ibsameera. Balaan dhaqqabee qoratamaa jiraachuuf hojii jalqabsiisuuf sochiin akka jalqabame mootummaan beeksiseera. Gabaasa Addis Chakkol sooraan dhiyeessa.
Gabayaan tun arda sa'aatii tokkoof daqiiqaa soddoma irra gubatte. Fulaan namii gabayaatti bahu dhibbi sadiif torbatti gubate. Warri gabayaa isaa irraa gubatte keessa tokko obbo Bizuunee Tekluuti. Gabayaa tan keessa fulaan namni itti baafatu dhibbi jaaf digdamii torba jira. Kana keessa gara dhibbi sadiitiif torbatti gubate. Dhibbi sadiif torbaan kunin wamaayyuu hin hamnee jedha. Akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo naannoo Hareerii jedhetti immoo ibiddi kana poolisii fi uummatatti itti baasee itti baafate wal qarqaaree dhaamse. Miyaallee dura baafate. Waan ibiddi kun gubeet hin balleessu qorachuu jiran namillee nagumaan jala baa'e yoonni gubatellee sa'aatii tokkootti gar sa'aatii tokkoo fa'iiti namilleen guddoo gabayatan hin dhumnee jedha. Gabayaan shaawabarri jedhan tunini taardaa waliin marroo sadii gubatte barkum lamaaf lama barkum lamaaf torbaa fi barammaan tan keessi jiru har'a gubattan waan gabayatan gube qorachuu jiran.
Ibsi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kan guyyaa kaleessaan ijoon mootummaan isaanii adeemsa seeraan alaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu jalqabuusaa kan mul'isu jechuudhaan hoogganaan garee mormituu tokko dubbatan. Durataan paartii Izeemaa Dr. Birhaanuu Naggaa hoogganoota garee mormituu affeeramanii paarlaamaatti argaman keessaati. Ibsi muummicha ministeeraa Abiy jedhan Dr. Birhaanuun mootummaan tarkaanfii seeraa fudhachuu jalqabee fi itti fufuudhaan. itti fufuusaa kan agarsiisudha jechuudhaan iskindar fireeuf ibsanii jiran pirezidaant isaayyaas afawarqii ittaanaa durataa gumii waraana yeroo cimsaa sudaan leetanaa jeneraal mohammad hamdaan daagiloo waliin har'a wal arganiiru pirezidaant isaayyaas adeemsi araaraa sudaan nagaan akka xumuramu deggeruuf mootummaan isaaniif gumiin yeroo cimsaatti gaafatamatti irra jiraadhaan gareen lamaan hariiroo eertiraaf sudaan gidduu jiru laalchisee marii geggeessaniiru daangaa biyyoota lamaanii akka banamullee walii galanii jiran. jiloonni yuunaayitid isteetsi kanneen kaameeruuniin daawwatan haal duree tokko malee mariin mootummaaf ribxe loltoota biyyattii gidduutti geggeessamu akka jalqabu gaafataniiru naannoo biyyattii afaan ingiliffaa dubbatan mootummaa afaan faransaay dubbatutti adda ba'uuf waggoota lamaaf qabsoo geggeessaniin uummati kuma lamatti tilmaamamu ajjeefamee kanneen kumaan lakkaa'aman qe'ee ofii irraa godaanuun gabaasameera mootummaan garuu marii dhimma kaameeruunitti adda ba'u irratti ribxe loltoota waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine beeksise gabaasaa mookii edwiin soraa dhiyeesse.
Miseensotni marmarii Ameerikaa hedduutti kaameruun jira. Akka miseensi marmarii Ameerikaa godin Kaalifoorniyaa Kaaren Baas kalee gaazexeessota kaameruun jiranitti himtetti mootummaa fi warri mootummaan wal dhukubu uummata ulfeessee ilma namaatu ulfeessee waraana dhaabee taa'ee mari'achuu male.
We especially want to see a peaceful dialogue, a peaceful resolution.
Akkan jette nu keessattuu marii nagaa arguu feena. Wanni qaraa saana asaanuu maleeyyuu marii tana wanni asaana tan feenallee akka namuu mariif taa'u arguu feenallee kora koongireesii irrallee tanuu dubbanne wanni as dhufneefillee tanumaafi jette baas marroo kaameruun dhufte tanatti baqattootaa fi ministeerota mootummaallee hedduu waliin mari'atte miseensi mana maree ameerikaa tuni rakkoo dhibaa fi mirgummata keessumattuu yuukaa kaameruun keessi jira laaluu fi miseensota mana maree ameerikaa nama torba waliin dhufte ameerikaan tokkummaa mootummootaatii fi akka kaameruun waan akkana keessa marii qofaan keessa ba'uu danda'an dhaamanii jette oduu himaan mootummaa kaameruun reene mawaanuweel ammoo mariin nuun feena taatullee pirezidaantiin keenna keessumattuyyuu waan biyya gargar baasan kan waan biyyitii cittee baatu kan hin fudhatuu jedha milishooti mootummaa kanaan waladhammoo biyyi tana gam tokkoon keessumattuyyuu gam dhiyaafaa kutatanii baafachuu fedhan.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti chaayinaan mormii hookaraan guutame kan hoong koong keessaa balaaleffattee jirti hiriirtonni mormii kun yaadannoo waggaa 22ffaa kan hoong koong chaayinaa waliin walitti makamtetti fayyadamuudhaan mormii kana geggeessan magaalaa innaa seenanitti biilsaaleef daandiiwwan irratti fakkii beejingiin balaaleffatu halluudhaan diban hiriirri mormii kun kan xumurame innaa poolisiin hiriirtota bittimsuuf gaazii mimmaansu biifetti ture ibsi mootummaa chaayinaa kan dhimmooti hoong koong irraa kenname akka jedhutti olaantummaan seeraa fudhatama kadhabsiise dantaa bu'uura biyyattiis ni miidha mormiin kun jedhee jira. iraan yuuraaneemii gabbisuu ulaagaa sadarkaa addunyaa lafa kaa'e irra dabarsuun ishee ibiddaan taphachuudha jechuudhaan pirezidaanti doonaald tiraamp dubbataniiru. waan godhanis beeku waan ittiin taphataa jiranis beeku jechuudhaan tiraamp kaleessa waayit haawus keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniiru ibsi barii kana waayit haawus irraa kenname yuunaayitid isteetsi iraan qaruma meeshaa waraanaa akka oomishtu ni eeyyamtu ka jedhu irra deebi'uun beeksise ministeerri dhimma alaa iraan mohaammed jaabaad zaariif dhaabbata oduu biyyattiif ibsa kennaniin iraan kan oomishnu irran deebi'a iraan yuuraaneemii oomishuun irra ture. kiiloogiraama dhibba sadiirra dabartee oomishuu ishee mirkaneessan jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kan dhimmoota atoomikii to'atu iraan waliigaltee jirurra dabarsuu ishees kaleessa mirkaneessee jira. ministiriin nagaa eegumsaa biyyoolessaa yuunaayitid isteetsi waardiyyaaleen daangaa ameerikaa garee feesbuukii irratti ergaa loogii sanyiif hookkara akkasumas waa'ee kooluu galtootaaf seeratumtoota laatiin ameerikaa maxxansan keessa jiru jechuun gabaasa ba'e qorataa jiraachuu beeksiseera marsaan intarneetii. piroopablikaa jedhamu akka jedhetti maxxansaaleen sun suraaleef yaadawwan du'uu kooluu galtootaatti qoosu kalammiin saalvaadoor intala isaa waliin ituu gara ameerikaatti ce'uuf yaaluu laga keessatti liqimfame du'e dabalata piroopablikaan akka jedhetti waardiyyaaleen daangaarra jiran dargaggoonni umrii waggaa kudha ja'a hidhaa keessatti du'uu laalchisee maalna dhibdeedhaan du'eera wanti ta'u hin jiru jechuudhaan yaada isaanii ka kennellee maxxansee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
karagaa jirtan as waashingtan diisii irraa ka dabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. haalli mirga namoomaa eertiraa keessaa yoo wayyoofne mootummaan jijjiirama bu'uuraa argamsiisuudhaan waadaa seene hojiirran oolchine biyya baqannaan lammiiwwan eertiraa ittuma fufaa sodaa jedhu kan qabu ta'uusaa qorataan addaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. aangootuun tokkummaa mootummootaa kun gabaasaa waggaa kamarsaa jalqabaa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa irratti kan dhiyeessan keessatti kan isaan kana dubbatan gabaasaa aliisaa shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
qorattuun addaa kan tokkummaa mootummootaa daaneelaa kiraaverts akka jedhanitti eertiraa fi itoophiyaan waggaa tokko dura waliigaltee nageenyaa fi michoomaa jabeeffachuun isaanii waan gaariidha. waan gaarii akkasii immoo akkuma jiru jedhan daaneelaan eertiraa keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen fooyya'insa argame qabatamaan hin jiruu jedhu. nagaa argameerraa lammiiwwan eertiraa bu'aan qooddatan hin jiru mallattoon kana agarsiisuus hin jiru sababaa kanaan lammiiwwan biyyattii dhibba hedduun baatii baatiidhaan biyya ofii keessaa dheessaa jiruu jedhan. tajaajila loltummaa eertiraa keessatti hirmaachuun ammayyuu dirqama waan ta'eef godaansi itti fufuusaaf sababaa tokko akka ta'etti jira jedhan kunis namni umriin isaa kudha saddeetii hanga shantamaa ta'e hundumtuu baatilee kudha saddeetiif tajaajila waraanaa kennuun dirqama akka ta'e mootummaatu labse qabatamaan garuu jedhan daaneelaan uummanni eertiraa caasaa tajaajila waraanaa dhuma hin qabne keessatti qabamee waan jiruuf kuma hedduun biyya ofii keessaa dhiyeessuun dirqama ta'eera. Mootummaan Eertiraa tajaajila waraanaa kana keessa deebi'ee ilaaluudhaan kanneen tajaajila kanaaf kaadhimee jirus gadhiisee carraa hojii akka banuuf gaafatan. Hidhaan ammayyuu Eertiraa keessatti itti fufee akka jiru seeraan ala hidhuun immoo yaaddoo akkaan hamaa ta'uufi seera durattiin dhiyeessin hambisuufi eessa buuteen namootaa dhabamuunis rakkisaadhaa jedhu Daaneelaan. Fakkeenyi tokko Sihaam Alii Abduu lammummaa Eertiraaf Ameerikaa qabdi. Umriin ishee kudha shanituu jiru jechuun bara kuma lamaaf kudha lama. viizaa eertiraa keessaa seeraan ba'uu ishee dandeessisu tun qabaatiin ba'uuf yaaltee jedhamte hidhamte baatii eebila darbe kana umrii ishee digdamii lamaa xumurte waggaa torbaaf hidhaa keessa kan jirtu ta'us eessatti hidhamtee akka jirtu hin beekamu jedhan hidhamtoonni siyaasaa marti akka gadhiifamaniif ka gaafatan daaneelaan eertiraan seeraa fi haqa akka hojiirra oolchituuf gaafatan ministirii haajaalaa eertiraa. Ambaasaadder Tasfaa Mikaa'el Garhaatu kun dhimma abbaa biyyummaa Eertiraa keessa seenuudhaa jedhan. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa murtii dursamee hin ibsamne waggootii darban saddeetiif Eertiraa irratti qiyyaafateen himata dhiittaa mirga namoomaa dhiyeessaa ture jedhan. Hojiin qorattoota addaa kunis Eertiraa addatti baasanii tasgabsiisuun akkasumas nagaaf nageenya. misooma kutaa sana keessatti argame caalaatti walxaxaa gochuu irratti kan akeekan.
dhaggeeffatoota keenya itti gaafatamaan qorannaa yakkaaf murtii haqaa poolisii magaalaa naqamte inspektar maarqos waaggaari komaandi poostiin qabamuu namni sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaaniifatti himamuun feene tokko dubbatanii jiru godinaa wallagga ba'aa aanaa diggaatti immoo namoonni afur eega qabamanii hidhamanii guyyootiin shan dabranillee aga yoonaa namoonni qabaman rakkoo nageenyaa lixaa oromiyaatti uumamee ture walqabate kanneen. kanneen shakkamanii jedhu bulchaan aanaa diggaa immoo komaandi poostii lixa wallaggaarraa waa'ee hidhaa kanaa deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jira gabaasaan keenya naakoor malkaa kunuuti.
Barsiistuu Hawwiqnaatti haadha warraa obbo Wandasan Yaadataati. Erga abbaa warraa isaanii hidhamanii guyyootni muraasni lakkaa'amanis hanga yoonaa akka hin himatamin yookaan hin gadhiifamin kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Gaafa guyyaa kamisaa yookiin gaafa guyyaa digdamaa sa'aatii sadii walakkaa irratti kan inni to'annoo jala oolche.
Eenyu kan qabe?
Kan qabe poolisii Gullilaas kan jedhu Gullilaas Nadhiis kan jedhamu tokko poolisii inspektar lammeessaa kan jedhamu biraa kan nu deemu taasise. Dhaaba hojiitti deeggara ture nu biraatti baheera kan jedhudha kan isaan kaasan gara kaafaawatti deemeera deeggara kaafaawudha jedhanii kaasaa turani.
Obbo Wandasan sababa ittiin hidhamuu danda'an kan biraa qabu. Miseensa dhaabbata yookaan paartii kan biraa ta'uun nama hiisisaa gaafattanii jirtuuni.
Jecha afaanii tokko akka nuti duukaa tokko irraa nu kennu didani.
Obbo Hondasan malee namootni biroo sadii aanaa Diggaa kanatti hidhamanii jiru jedhan namni hirkoo jedhaman kan biraa namootni kunneen koomaand poostiin qabamanii erga jedhaniin booda sababa ittiin qabaman yoo beekan gaafadheen ture.
Obbo Bosonuuni aanaa Diggaa poolisaa isaa keessatti jira. Sababni isaas immoo miseensa kafaa waan ta'e malee waan addaa waan hojjete hin qabu. Lammaffaa obboleessaas akkasuma. Aanaa diggaa ta'e poolisaa biyyaa harjoo guddattuutti.
Eenyu jedhama maqaan isaanii?
Toletaa Baqqalaa. Kan biraan immoo mootorajaa innis immoo akkasuma paartii kafaa'uu jedhanii harjoo guddattuu.
Eenyu jedhama maqaan isaa?
Maqaan isaa Dajanee Sikaaduu.
Namni sababa miseensummoo sababa biraa jira.
Waan tokko sababa biraa kan sababa kan qaban jiran kun komaandi poolisii homaa qabaliyan sababa kanaatiin.
Bulchaan aanaa diggaa obbo Biraanuu Asaffaa hidhamuu namootaa ilaalchisee deebii kennan qabu.
Baay'ee hidhamee jiraachuusaa qubannan qaba. Kan hidhamee jiru garuu haala yeroo keessatti wanta san qofa osoo hin taane geggeessaa biyyaarraa eegaleetu. Kanaatiif rakkoo adda addaa keessaa haala tasgabbii dhabuu lixa Oromiyaatti wajjin wal qabatee jiru keessatti namoonni ga'ee qaban kamiyyuu to'atamaati kan jiranii waan haaraa miti jechuudha. Kanaatiif inni kun dhimma walitti bu'iinsa nama dhuunfaas qaba. Filaas garuu rakkoo akka biyyaatti uumamaa jiru keessatti namoota kana tasgabbeessuuf haala yeroo to'achuuf labsiin komaandi poostii labsamee jira. To'annaan gaggeeffamaa jira. Isa qofa miti namni to'atame immoo qulqullaa'ee sadarkaa sadarkaadhaa qulqullaa'ee adda baatee kan hin deemu.
Namoota hidhaman keessaa sababa miseensummaa paartii koongiresii federaalistii oromoo ta'uuf kan hidhame jira jedhee kanan gaafadheef akkas jedhu obbo Biraanuun.
Kanan dhaga'e paartii kan ODP keessatti hirmaannaa gochaa turanii amma garuu paartii sana keessaa bahanii kaafaa'u seenanii maal maal jedhanii kan odeeffamu jira. Waan kun waan isaan ibsuu danda'udha namni paartii.
Dhageessa ani miseensa kaafaa'u ta'uusaa waan hin beeku qabu. Miseensa ODP geggeessaa ODP irraa nama hir'ate ta'uusaa hin beeku. Namni geggeessaa ODP ta'e yookiis namni miseensa ODP ta'e hojii jeequmsa amma gaggeeffamaa dhufeetti qooda hin qabu jechuun hin danda'amu. Kanaatiif namni kamuu iddoo rakkoo qabutti eenyus taanaan itti gaafatamuudhaaf dirqama qaba hin qulqullaa yeroo qulqullaa'u dhimma shakkame irraa bilisa taanaan baati deema yommuu dhimma shakkame jiru tokkoqaa qunnamtii qabate immoo itti gaafatamaa jechuudha seera labsii komaand poostiidhaan kan jiru.
Erga komaand poostiitiin qabamee waa'ee nama dhuunfaa hojii looluu isaanii maaliif itti qabuun barbaachisere?
Egaa ammatti wanni hubachuu ni qabdu namni kun to'atamee jira aanaa keenya keessatti eenyisaa qorannoodhaan qulqullaa'aatti kan jiru karaa qoree dhaabate sanaan jechuudha kanadha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii Dimokiraataa Oromoo Aanichaa obbo Xaasoon ammoo obbo Wandasan kan hidhaman walitti bu'iinsa nama dhuunfaa wajjin qabaniin himatamaniiti malee koomaand poostiin qabamanii miti jedhan waan obbo Biraanuuf obbo Xaasoon jedhan kana ilaalchisee haati warraa isaanii yoo beekaniif gaafadheen ture.
Kanaan dura rakkoowwan akka lixa Oromiyaatti taa'aa jiran hojii wal qabatee namoota shakkamanii kan hidhaa jirru jedha bulchaan aanaa. Obbo Wandasan harka keessaa qabu rakkoowwan akka lixa Oromiyaatti taa'aa jiran keessatti.
Miti tarii karaama tokkoon illee dhaga'uu nan danda'ani garuu wanta tokko waan kana keessaa harka qaba kanan jedhe shakkuun tokko illee hin qabu.
Inni kan biraan itti gaafatamaan waajjira dhaabaa kan aanichaa obbo Xaasoo namni jedhaman obbo Wandasan nama dhuunfaa wajjin wal dhabaniiti nama dhuunfaatti himatee jennaan hidhamanii jedhu. Wal dhabdee nama dhuunfaa akka qaban quba qabdu turtanis.
Jalqaba quba hin qabnu nama dhuunfaa isaan wal dhabdee qabu jedhan kana faana duraan nagaa ta'uu isaanii beekna. Kun wantuma lola isaaniidha kan isaan gara lolisaatti fudhatan sun egaan lola dhuunfaa sana namni sun ofii isaatiin lola dhuunfaadha taanaan maaliif hin himanne.
Maal ture lolichi?
Waa'ee konkolaataa wal gaafatanii kanaan ala wanti dubbatame hin jiru. Mana murtiitti jarra osoo hin taane unutuu akka mirgi wabiisaa eegamuufiif iyyannoo dhiyeessanii ture.
Eegameefiire?
Koomaandi poostii jennaan manni murtii immoo dhimma koomaandi poostii koree koomaandi poostiitu ilaala waan ta'eef kun immoo hin laallatudha.
Obbo Hundasan wanta isiniif kaasan qabu kan biraa.
Qorannoo irratti wantoota tokko tokko kaasanii na doorsisanii jedha. Saba biraarraa dhufe waraabessi biyya namaa deeme illee naafaa jedhe jedheetu itti mammaakee ittiin sodaachisuu walii barbaade waan sana.
Maal inni sodaachisi kun sababa maaliirraan dhufe?
Deddeebi'ee egaa mucaa qabadheetanii har'aa boree deddeebi'aa guyyaa guutuu wattoodaam. Kanaaf iyyuu wanti haalli jiru yoo qoratame yoo dhuguma yakka keessa jira ta'e yookiin balleessaa qabaate jechuu akka gaafatu garuu amma wanti jiru qoratamee haqummaan isaarraa baramee akka inni bilisaan ba'uun barbaadamu salman jira.
Konkolaachisaan obbo Hundasan faana wallolan jedhame yoo mana murtiitti himata bane beekuudhaaf gaafadheen ture innis deebii akkas jedhu naaf kenne.
Engeddu madiyyoodha torbaniyyuu hin guunne karaa irratti dhaabatee jennee namaa irratti isas hin himanne waan ni qabame hidhameef immoo hin beekamu jechuun ammatu hin himadhe nanisiisa garuun immoo himachuus hin barbaanne.
Gama biraatiin abbaan adeemsa hojii qorannoo yakkaa fi murtoo haqaa kennisiisaa bulchiinsa magaalaa naqamtee inspektar Maarqos Waggaarii roobii torban darbee koomaand poostiin erga waajjira poolisii magaalichaa qabamanii hanga yoonaa buufata waraanaa moonaa kumsaa murdaatti argamutti hidhamanii jiru jedhan namni nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin caqafamin gaafatan isaan maaliif akka hidhaman hin beekuu jedhu namni kun hanga yoonaa mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamnes jedhan dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf miseensa koomaand poostii oromiyaa lixaa kan ta'an obbo girmaatti bilbileen ture bilbila kaasanii deebiif hin kennine akkuma deebii argadheen qabadhee kanan dhiyeessu ta'a raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. waa'ee uummata oromoo kana beektu laata bulchiisa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullaleetti kan argamu manni barnootaa Jeneraal Taaddasee Birruu kan afaan Oromoon leenjise daa'imman 669 xumura torban dabreerra eebbisiisee jira. Manni barnootaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 barattoota 1000 fudhachuudhaan barnoota kennaa ture. Tsaahee Damxotu gabaase.
afaan oromoo abacaadaa adubbisnu abarreessinu abarannu abarsiisnu.
Manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti argamu daa'imman afaan Oromootiin barsiisaa ture 669 eebbisiiseera. Barataa Roobsan Fiqiruu barataa kutaa lammaffaati. Afaan Oromoo kan haadhaaf abbaa isaarraa bare waggaa lama mana barnootaa Jeneraal Taaddasee Birruu keessatti barateen ammoo cimsadheera jedhe.
Afaan Oromoffaa haadha koofa abbaa koo irratti hin baradhe. Ijoolleen akka afaan Oromoffaa fi afaan Amaariffaa akka dubbatan hin gorsa. Amma Jeneraal Taaddasee Birruu yeroo galu dura afaan Amaariffaa qofa hin bare amma immoo Jeneraal Taaddasee Birruu yeroo galu afaan Amaariffaa. afaan oromiffaa fi afaan ingiliffaa hin bare waan ta'eef ijoolleenis akka gootu akka baratan gorsa gara oromiyaatti yeroo deemu akkan dubbadhu akka barreessu akkan dhaga'u na gorsa.
barattuu oromtittii eeliyaas mana barumsaa jeneraal taaddasee birruutti akka waliigalaatti barattoota dubaraarraa tokkoffaa baate kutaa lammaffaadhaa gara kutaa sadaffaatti dabarteetti afaaniif aadaa ofii beekuun qaroominaa jette.
Asiin dura Amaariffaan barachaa ture. Amma garuu Taaddasaa Birruu Gallaani afaan Oromootiin barachuu jalqabe. Faayidaa kan nuuf qabu barumsi keenya akka nu galuuf Oromummaa keenya kan nu ibsu faayidaa akkas nu qaba. Hibboo oduu durii ni taphannaa mammaaksas wal ni jennaa hibboo oduu duriis nutti himu.
Barsiistuu Masarataa Lamuu mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruutti barsiisti. Mana barumsaa kana keessatti barattoonni barnoota idileen cinatti aadaa isaaniif afaan isaanii barsiisaa jirra jedhan.
Mana barumsa kana keessatti kan barsiisnu afaan Oromooti. Kaayyoon isaatis afaan Oromoo fi aadaa Oromoo Finfinnee keessatti dagaagsuudha. Kaayyuma kana qabanneetidha kan mana barumsa kana keessatti hojjechaa jirru. Ijoolleen keenyas gama afaan Oromoo guddisuu irratti wantuma nuti jenneen waan raawwataniidha. Kaayyoo isaanii galee fi kan yeroo ammaa afaan guddisuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiranidha. Hawaasni barattootatis gaariidha. Numa faanaa hojjechaa jiru jechaadha. Uffannaa irraa jalqabee guyyaa roobii roobii uffata aadaati kan uffatanii afaanii fi aadaan wanta wajjiniin deemudha. Yeroo afaan barsiisnu aadaan uummata Oromootis maal fakkaata kan jedhu itti himna. Uffannaa irraa jalqabee safuu hawaasichaa kabajuu kan jedhurraa kaasnee aadaa uummata Oromooti waan ta'eef isa kanas ijoollee keenya ni qabsiisna.
Manni barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu manneen barumsaa afaan Oromootiin barsiisuudhaaf Finfinneetti banaman keessaa isa tokkodha. Manni barumsichaas damee afur qaba. Bara kuma lamaaf kudhanitti kan inni hojii eegalee jedhan obbo Dhaabaa Tafarraa dura taa'an mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu.
Simannaan bata keenyaa humnaa olidha. Sana wal simsiisnee deemuun qabsoo jalqabaati. Bara kanaa barattoota simanne kuma lamaaf dhibba jahaaf jaatamii sagal keessaa afaan Oromoo kan hin beekne hin jiru. Ijoolleen kun yeroo gara mana barumsaa kanatti dhufan barumsa akkaadaamiidhaan barattoota cimoo akka ta'an barsiisaa dabalataan immoo afaan dhaloota isaaniidhaan akka isaan baratan gochuun kaayyoo isa jalqabaa waan ta'eef afaan barsiisuun hojii dabalataa aadaa isaanii seenaa isaanii akka beekan gochuun ammas mana barumsaa keenya keessatti hojii ijoo waanta ta'eef kuma lamaaf kudha tokkotti barattoonni keenya dachaa dabaluudhaan barattoota kuma afurii ol galmeessinee barsiisaa kan jirru yoo ta'u fedhii hawaasni oromoo irraa barbaadu hunda galmaan ga'uudhaaf barsiisonni keenyas cimanii hojjetanii barumsa qulqullina qabu kennaa kan jiran dabalataanis ergama mana barumsaa keenyaa kan ta'e afaaniif aadaa irratti ciminaan hojjechaa kan jiran.
Oromoo akka ta'uuf hojjetamaa jira. Kanaan dura manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu hanqina mana kitaabaa, hanqina kutaa yaalii fi hanqina barsiisotaa akka qabu akkasumas immoo kitaabni barattoonni ittiin baratan ga'aa akkan ture ibsamaa tureera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas rakkoon kun jiraachuu isaa gabaasee ture. Yeroo ammaa immoo guutummaan guututti ta'uu baatus rakkinoonni turan hangi tokko furameera jedhan obbo Adimaasu Dachaasaa itti gaafatamaan waajjira barnootaa kutaa magaalaa Gullallee.
Barattoonni jiran lakkoofsaan baay'eedha. Kanaaf iddoon itti baratan qopheessuurraa jalqabee fakkeenyaaf keejiin iddoo itti baratu hin qabu ture kiraadhaan sasirreessuuf yaalleerra. Kanas fayyadamnee iddoo itti barsiisnu waan dhabneef mana barumsaa mootummaa balaa zallaqa lakkoofsa lama jedhamutu jira. Achi keessa gamoon tokko kan xumuramee jiru waan tureef isa san guutuu waan guutuutti akka itti fayyadamnu gochuuf yaalii gooneerra jechuudha. Baay'ina barataa wajjin wal qabatee garuu ammas wanti guutuu ta'e barattootaaf dhiyeessiin barbaachisaa ta'e dhiyaateera jechuuf nu rakkisa jechuudha.
Dachaa turan rakkoo baay'ataan ture. Baajonni qabamee tures yeroon gara mana barumsaatti hin qaqqabne. Bara barnootaa kuma lamaaf kudha lama akka lakkoofsa Itoophiyaatti rakkinoota kana hundeedhaa furuudhaaf ni hojjennaa jedhan. Mooraa mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu giddugala qorannoo afaanii aadaa fi seenaa oromoo taasisuu dabalatee siidaan jeneraal taaddasaa birruu mooraa mana barumsichaa keessatti dhaabamuudhaaf maatiin barattootaaf hawaasni mana barumsichaa hojii eegaleeraa jedhan obbo Admaasuun gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahayi daamxoo finfinneerra.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Itoophiyaatti namoonni dhibee kooleeraatiin qabaman 871 ga'uusaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Inistituutichi akka jedhutti godina Harargee lixaatti tallaaliin dhukkubaa kanaa kennamuu jalqabee jira. Tallaalichi eegalamuusaa akka beeksise waajjirri eegumsa fayyaa godina Harargee lixaas garuu kun ga'aa miti jechuun dubbata. Muktaar Jamaaltuu gabaase.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti tatamsa'inni isaa guyyuu dabalaa 71 irratti kan mul'ate ta'uusaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Inistituutichaa Dr. Geetaachoo Toleeraa ibsa har'a sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti lakkoofsi namoota dhibee koleeraatiin qabamanii guyyuu dabalaatiniin jiraachuudha kan isaan akeekan. Haaluma kanaan hanga ammaa naannoo Oromiyaatti namoonni dhibba sadii fi ja'atama, naannoo Amaaraatti namoonni dhibba lamaa fi lama. naannoo Tigraayitti namoonni kudha sagal naannoo Affaaritti namoota dhibba tokkoo fi soddomii tokkoo fi naannoo Somaaleetti namoonni soddomii sadi dhibee koleeraatiin kan qabaman yoo ta'u bulchiinsa magaalaa Finfinneetti namoota dhibba tokkoo fi digdamii shan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti ammoo nama tokkotu dhibee koleeraatiin qabame jedhan Dr. Geetaachoo Toleeraa. Inistituutiin fayyaa hawaasaa wiirtulee dhibamtoonni koleeraa adda bahaniitiniin itti yaalaman. digdamii ja'a sadarkaa biyyaalessaatti hundeesseetiniin yaalaatiniin jiraachuu kan ibsan Dr. Geetaachoo Toleeraa naannolee dhibeen koleeraa bal'inaan irratti mul'ataatiniin jiru keessaa godina Harargee lixaatitti namoota kuma dhibba sadi jala kalaa'aniif talaalliin kuni kennamuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuudhalleedha dubbatan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaallee waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee lixaa haala talaallii godinichaa kanaan wal qabateetiniin dubbiseetiniin jira. Obbo Ahmad Mohaammed. itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina harargee lixaati godinichaattis kaleessarraa kaasee talaalliin eegalamuudha dubbatu.
Namni akka waliigalaa qabamee jiru nama dhibba sadii fi soddomii sagalii hanga kaleessaatitti gara mootummaa federaalaa fi naannootti waliin ta'uudhaan talaallii farra dhibee koleeraa kanaa namoota naannoo gara nama kuma dhibba sadii ta'u araddaa ganda afurtamii torbaaf nuu kenname Raabsaa isaa kanneen isa tajaajila guyyaa kaleessaatti irraa eegalee laawunti goonee deemaa jirra. Hawaasni bahee talaalli kana akka fudhatu hojiin uummata dadammaqsuudha hojiin hubannaa uummataa uumuudha. Talaalliin carraa isa dhumaati. Talaalliin nama umrii waggaa tokko oliitiif kennama. Haawwan ulfaaf akkasitti hin kennamu. Kanaaf yeroo ammaa kana aanota godina keenyaa bulchiinsa magaalaa tokkoo fi aanaa baadiyyaadhaa afuriif kennamaa jira.
Namoota shakkamaniif jedhamee isiniin kan kennamu yookaan immoo saaxilamummaa namootaatu ilaalama. Haati isinii ergame hagam tokko gahaadha.
Talaalliin barra guyyaa kudha shan kudha shaniin yoo xiqqaate yeroo sadii filana kan kennamu. Marsaa takka fudhachuun ji'a ji'aaf xabbisaa yeroo takka kaa'ama talaallii pooliyooti afaanitti nama buufama. Qaxaroodhaan amma gaa dhiyeessiin isaa akka biyyattuu xiqqaadha waan ta'eef jecha marsaa takka qofaaf amma wal geessu. Aanaa dhukkubni amma bifaaraa waan irratti ka'eefu nuuf hin geenye jechuudha.
Dr. Geetaachoo Toleeraa ittaanaan daayireektara Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dabaluudhaan illee akka ibsanitti vaayirasiin dhibee pooliyoo naannoo Somaaleetti nam tokko irratti argamuulleedha kan isaan dubbatan. Dhibee haaraa chikunguuniyaa jedhameetiniin waamamu naannoo Somaaleetti mul'ateeniin tureen wal qabatee hojiin bal'aan ittisa irratti hojjetamillee abdachiisaa ta'uusaa ittaanaan daayireektara olaanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetira baandii 22-25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።